sagantaan kun magaalaa finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa adventistii addunyaarraa sagalee abdii afaan oromootiin kan isinidabarsudha.
nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u harka fuunni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
harka fuunni kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa har'a qophii filannoo faarfannaa jalatti dabareen isaanii kan ga'e faarfannoota isin biraa nu ga'e qabannee dhiyaanneerra carraan kan irra aansee tokko jennee gara abbaa carraatti darbina.
nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka isin jirtan biratti isin haa qabu. kun sagantaa maaddii faaruu keenyaati sagantaa maaddii faaruu keenyaa torban torbaniin faarfannaa garaagaraa qabannee ni dhiyaanna akkuma kanaan dura gochaa ture jechuudha har'as faarfannaawwan nama eebbisaniif boqonnaa namaaf kennan eebba addaa kana keessatti argattan faarfannaawwan qabannee ni dhiyaannee jirra amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan afeerraa keenya faarfannaawwan jalqaba irratti isin afeeru faarfannaa mataduree isaa gara kee ilaalee kan jedhu yeroo ta'u innis faarfata abdii saggaa'ee fi faarfattuu boontuu bultiitiin kan faarfatame. gara kee ilaalee eenyutu leeyya'ee beekaa gaarummaan kee warra si amanataniif guddaadha michuu yeroo qofummaadhaati michuu yeroo rakkinaadhaati michuu haalli hin daangessine michuu nuffitee nama hin buufne jedha faarfannaa isaa keessatti daawwiti gaafa jedhu gara isaa ilaalaa fuulli keessanii fi deebitanis qaaniin hin lafan ilaaltan akkuma jedhu namni gara waaqayyoo ilaalu haala rakkisaa keessatti haalota hin danda'amne keessatti. namni gara waaqayyoo ilaalu takka akka illee nyaane faarfannaa kana keessatti illee eebba addaa qabatee kan jiru waan ta'eef faarfannaa kana isin afeera faarfannaa kanaan eebbifamaa turtii gaarii waliin qabaannaa ayyaanni waaqayyoo hunduma keenyaa wajjin haa ta'u.
Michuu haalli daangisine michuu nuffitee nama mbuufne. Jamni kosiinanaaf wal'aaname fayyinnis karaa keenaaf ta'eera ijjikoos garummaa kee argeera fayyisuu keetti guddaan hin gammada gara kee dhufu koon boqodheera. Karaa keelaalee eenyullee yaa'ee beekaa garummaan kee warra si amaananii guddaadha. Michuu yeroo rakkinaadhaati michuu yeroo kofummaadhaati michuu haalli hin daangessinee. michuu nuffitee nama mbuufne. Wannoomsiif kan maaluu hin turre. Dudduun fiinaa. Ifti dhuftee garaa. yaadachee kaana jaalalli koosii darkisiifnaa nama du'aatti badiisuun qabaatiin dootee gulgutaatti. Karaa kilaalee eenyullee yaa'ee beeka karummaan kee warra si amanan guddaadha. Michuu yeroo rakkinaa dhati michuu yeroo kofummaa dhati michuu haalli daangesine michuu nuffitee nama mbuufne. Akkiina kootina yeroo si ilaalu. Isarra caaluudhaan argaam taasisu. Tusiin caalu waatuun daacaalta. Galisiin qabduun dhumaas to'ata. Oduutuun taa'ee jabuutu argee gochaa kee. Kufeena kaaseera harkii kee. Alalli kee addaa kunuunsi kee saddaa kan oolmaa kisuunaan heddummaata anaaf kan raawwatte amma raatti nama arfachuudhaan akka dhalaatti. Sunuufi nama lakkooda anaaf raawwatee taagocha guddaa haramni koos kanaaf jedhukee dubbata. Sunuufi nama lakkooda anaaf raawwatee taagocha guddaa haramni koos kanaaf jedhukee dubbata.
walitti deebinee jirra faarfataa abdii tsaggaa'ee fi faarfattuu boontuu bultii faarfannaa isaaniitiin akka eebbifamtan homaa shakkiin qabu gara waaqayyoo ilaalee akka homaan dhabnes shakkiin qabu kanaaf faarfattoota kanaan waaqayyoo isin haa eebbisu bakka jirtan maratti jechuun barbaada itti aansuudhaan immoo faarfannaa lamaan wal duraa duubaan isin fiduu barbaada akkuma beeknu yeroo dhiyoo asitti biyya lafaa keenya kun rakkinaa fi muddama garaagaraa keessa jirti barri dhumaa ga'ee haalonni hundumtuu taateewwan balaan uumamaaf namtolcheetiin lubbuun namoota baay'ee garmalee badaa jira. Kanuma sababeeffachuudhaan faarfannaawwan lama ergawwan wal fakkaataa kan qabanii isin afeeruun barbaada. Faarfannaan inni jalqabarratti isin afeeru qalbii jijjiirradhaa kan jedhu mata dureen isaa ta'a. Innis faarfataa Garramuu Tarrafuutiin kan barreeffamee fi kan faarfatamedha. Innis akkas jedha walaloo faarfannaa kana keessaa kutaa muraasan isiniif dubbisa. Qalbii jijjiirradhaa mootummaa waaqaa dhiyaateera. wangeelatti amanaa dhumni waan hundumaa dhufeera milikkitni hunduu toora toora isaa raawwataa jira kiristoos dhufuudhaaf kunoo balbala ga'eera jedha akkuma jalqaba isiniif himee ture haalonni dachee keenya kuni dacheen wargamaa jirti rakkina keessa jirti kanaaf qalbii jijjiirradhaa mootummaan waaqayyo dhiyaateera jedhee faarfannaa kun nuuf faarfata kanaaf faarfannaa kanaan akka eebbifamtan ammas isin afeeruun barbaada ittaansuudhaan immoo faarfata dabalaa tolasaa kan inni faarfate waamicha raaraa faarfannaa jedhu maturree faarfannaa isaatii waamicha raaraa yeroo jedhu innis yeroo kiristoos si waamu hin se'in waamicha namaa hin qaqqabittin adaraa fayyinaaf yeroon ammaa utuu aduun fayyinaa jiru ol seenaa mandara kooluutti balballi araaraa cufamnaan gaaf tokko boonni loolu jedha akkuma walaloo kanarraa arginu dacheen keenya gara dhumaa dhufteetti biyyi lafaaf raawwata ga'eera Kanaaf gara Yesuusitti kooluu gallee mandara kooluutti baqachuudhaan iddoo baqaa keenya akka oolfannu biyya lafaa baddu jalaa akka oolluuf gara Yesuusitti akka baqannuuf ayyaanni waaqayyo hunduma keenyaaf abaayyatu jechuun barbaada qalbii jijjiirannee fayyisaa lubbuu keenyaa gooftaa Yesuusiin fudhannee jireenya bara baraaf akka of qopheessinu wargama dachee jalaa akka baanuuf faarfannaa kana lamaan isin afeera faarfannaa kana waliin turtii gaarii.
Qalbii jijjiirradhaa mootummaa waaqaa dhiyaateera. Wangeelatti amanaan humni waan hundumaa dhufeera. Milikkinni hunduu toora toora san raawwateera. Kiristoos dhufuudhaaf kunoo balbalarraa ga'eera. Qalbii jijjiirradhaa mootummaa waaqaa dhiyaateera. Wangeelatti amanaan humni waan hundumaa dhufeera. Milikkinni hunduu toora toora san raawwateera. Kiristoos dhufuudhaaf kunoo balbalarraa ga'eera. Dhagaa iyyaadhaafaa dubbii waaqayyoo hin didini. Akka Yerusaalem garaa jabinaan hin badiini. Yeroo nagaa keetti waaqayyoon barbaadiin argatta. Deebii hubattee dhaayichaa guddaan rukutamta. Qalbii jijjiirradhaa mootummaa waaqaa dhiyaateera. Wangeelatti amanaan humni waan hundumaa dhufeera. Milikkinni hunduu toora toora san raawwateera. Kiristoos dhufuudhaaf kunoo balbalarraa ga'eera. Banameetu jiru waaqarraa dafaatii kadhadhaa waaqayyoon hundumtuu waraara ergaa tola amantii of harkatti qabatee kan jiru kiristoos nuufaa seenaa nama hundumaa jijjiiru qalbii jijjiirradhaa mootummaa waaqaa dhiyaateera wangeelatti amanaa humni waan hundumaa dhufeera milikkinni hunduu toora toora san raawwateera. Kiristoos dhufuudhaaf kunoo balbalarraa ga'eera. Har'a biyyi dhaffaa beekumsaaf qabeenyaatti qabamtee waamicha waaqayyoof dubbii isaa salphaatti ilaalte jaalalaan kan dhiidhee guyyaa tokko dirqamaan dhufaa. Feenaa goofticha hundumtuu sodaatee gugguufaa. Qalbii jijjiirradhaa mootummaa waaqaa dhiyaateera. Wangeelatti amanaa dhumni waan hundumaa dhufeera. Milikkinni hunduu toora toora san raawwateera. Kiristoos dhufuudhaaf kunoo balbalarraa ga'eera. jedhee abbaatti agarsiisee harkasaa hundumaaf kadhataa kiristoos lolaasee dhiigasa harkasaa dheeffachuuf guyyaan dhiyaateeraa dhugaadha sanyii nama hundumaaf balballi samii baanamaadha. qalbii jijjiirradhaa mootummaa waaqaa dhiyaateera wangeelatti amanaa dhumni waan hundumaa dhufeera milikkinni hunduu toora toora san raawwateera. Kiristoos dhufuudhaaf kunoo balbalarraa ga'eera. Qalbii jijjiirradhaa mootummaa waaqaa dhiyaateera. Wangeelatti amanaa dhumni waan hundumaa dhufeera. Milikkinni hunduu toora toora san raawwateera. Kiristoos dhufuudhaaf kunoo balbalarraa ga'eera.
Yeroon kun yeroo hamaa keessa akka jirru beeknee ulfina waaqayyootiif jireenya keenya kennuun kan nurra jiru amma. Dubbiin kun dubbii jireenyaaf du'a gidduutti murteeffannudha. Dhufaatii yesuusiin eeggachuun barbaada warri jettan gara fuulduraa kottaa kadhatan isinii godha. Waaqayyo sinaa eebbisu, waaqayyo sinaa eebbisu.
Fuula raaraatti faamnaan laaf tokko booni moolu. Maamicha raaraa arraa godhaamu barbaadameyyuu boriin argaamu. Raaraan jabaatiin yaakoleetti koo kooftaan calleessuun jira gaachokko. Raaraan jabaatiin yaakoleessaa koo kooftaan calleessuun jira gaachokko. Akkaltee tajaajila gooftaan dhaabbachaan jira olaa duuraa namni utuu garaa jabaatu durga'ee guyyaan xumuraa kanaaf kootaa qofoomnu galuudhaa biyya abdii keenya lattee kaanamaaf jallaannaa asmeetii nuuf dhaalli keenya. Maamicha raaraa arraa godhaamu barbaadameyyuu boriin argaamu daran jabaatiin yaakoleetti koo kooftaan calleessuun jira gaachokko daran jabaatiin yaakoleessaa koo kooftaan calleessuun jira gaachokko. Shakkiin sagalee gooftaa yeroo irraas dubbatamu baajoosiitti hin fakkaatiini qoosaadhaan kan hubatamu sarraakeetti fayyadami guyyaan kun lamuun argamu yeerichi sun ni haateera kan namni addaan hiraamu. Maamicha raaraa arraa godhaamu barbaadameyyuu boriin argaamu kan jabaatiin yaakoleetti koo kan calleessoo jira gaafoo kan jabaatiin yaakoleetti koo kan calleessoo jira gaafoo.
yeroon kun yeroo nuti jireenya keenya boriif itti murteeffannudha yeroo nuti ulfina waaqayyoof jiraachuu qabnudha yeroo nuti waaqayyoof adda baanudha barri kun bara jireenya keenya hundumaa sakattaanee ilaalludha waaqayyo sinaa eebbisu.
kabajamoo walitti deebinee jira faarfannaawwan isin affeeran amma maaliin qalbii jijjiirradhaa waamicha raaraa kana jalaan didinaa jedhee kan isinii faarfatan obboloota kanaan gooftaa isinaa eebbisu jechuun barbaada kanatti aansuudhaan ammallee faarfannaan isin affeeru faarfannaa ergaa wal fakkaataa isuma ammaatti waliin qabudha innis lubbuu kee olfadhoo jechuudhaan kan isaan faarfatan waldaa dhamistii guyyaa torbaffaa gudara lubbuu kee olfadhuu borokkarraan ta'u dhufe inni gaariif amaadda fa'u carraasiif kenname dafii murteeffadhuu borsi gaabbisiisaa waamicha gooftaa kee yoo didde arraa amma yeroon fayyina yeroon fayyinaa kan biraan hin jiru amma yeroon fayyinaa jechuudhaan nu faarfatu lubbuu keenya olfannee kiristoos yesuusiin gara isaatti akka baqannu ammas irra deebi'ee faarfannaa kana isin affeeruun barbaada ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu.
Bukkee ulfaadhuu burraacha irraan ta'uu Fe'inni gaarii fama addaan fo'u Akkuma lootitti mataa kee ulfaadhuu Carraasiif kennameen dafii murteeffadhu. Kumbooti gaafisiisa har'a innaa ibidee waamicha gooftaa keetii. Karaa yoo jabaatee utuu harkaa bal'isee karaa isaasi waamu maaliif amanuu didee karaan kee gammamu utuu harkaa bal'isee karaa isaasi waamu yoo dhiftee hin argatu.
isilamu. Karaa dhugaa deemee si gaafatu sassaa. Namni kaayoo qabu dursee of qopheessa. Waaqayyoon jiraatu guddaadha bu'aasa. Namaan tokkoleetti ati sobboleessa. Kungoosti gaafisiisa. Arraa innaa iddee waamicha gooftaa keetti. Karaa yoo jabaate utuu harkaa bal'ise. Karaa saasi waamu maaliif amanuu dide. Karaan kee gammamu utuu harkaa bal'ise. Karaa saasi waamu yoo dhiftee hin argatu. Sarara akkasii lamuu. Ijoojii keenyaatiin beekama daalamna. Mootii waaqaaf lafaa sanduura dhaabanna. Wanta hojjennee maraam deebii yeroo laannu. Baay'ee fagoo miti yeroo jaalaalamnu. Kungoosti gaafisiisa. Harraa innaa iddee waamicha gooftaa keetti. Karaa yoo jabaate utuu harkaa bal'ise. Karaa saasi waamu maaliif amanuu dide. Karaan kee gammamu utuu harkaa bal'ise. Karaa saasi waamu yoo dhiftee hin argatu. Sarara akkasii lamuu. Namoonni chukuu karaa gooftaa keerraa qajeelummaan deemuun murteeffadhu har'aa. Soofee fakkaatu yoo jireenya bareedaa kabajaa hin qabu har'aa malee hin badaa. Yeroo naagaa keessi kenname koosatti ofiitti utuma fayyisa si waamu aduun kuyyooniitti ni dhufaa guyyaani yaalisi namni namaan dirmaanne deebii balbaale araara osoo hin cufaamne.
Faarfannaawwan isin affeeran akka eebbifamtan homaa shakkiin qabu faarfannaa kana kan nuuf faarfatan bakka isin jirtan maratti ayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu eebbifamaa fayyaa ta'a jechuun jaalladha.
Egaan kabajamoo hordoftoota qophii keenya har'aaf qiqindeeffannee kan dhiyaanne haga ammaatti kan isin ittiin eebbifamaa turtanii yoo jaalala waaqayyoo ta'e torbee qophii wal fakkaatuun walitti deebina hagasitti nagaaf ayyaanni waaqayyoo bakka isin jirtan maratti isiniif haa baay'atu haga torbeetti nagaan tura.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaaddan lakkoofsa saanduqa poostaa dhibbaaf 45 Finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.